Hello guys, it's your girl. Please subscribe to Afrobeat TV. Don't forget to like, comment. Please really need that. Then don't forget to share and also download. Then please also turn on the notification bell so you get to receive notification whenever we upload our movies. Thank you. like as i dey tell una before say from time to time i go dey make changes for this place i still tell una say anything can happen as long as una dey this hotel one of the changes wey i don effect now be say i don bring new person come join una This girl wey dey here i say make i bring am make i introduce to una um, stella na the girls wey i dey tell you be dis some don comot go market when they come you go know them. Uh-huh. haba now oga landlord i no understand which kind thing come be this one na we tell you say we dey find neighbor new neighbor i no understand o. oga landlord oga landlord you need to reconsider this your decision o oh. because i no understand all this one. Ha. wetin dey worry una i ask una make una put mouth for me una know una dey stay here shey una dey tell me who to bring in una follow me build dis place una follow me build this place wey una dey tell me who to bring in and who to remove i no like am o. oga landlord if no be say you too like money i no know why you carry this kind person come come here why you even carry another person ask for here because i no know everybody here we dey you dey you dey owe oga landlord you dey owe am you dey owe am we dey pay your house rent and you even increase am and we still pay you so why if no be say you too get greed ojukokoro no go kill you i no know why you carry another person come ask for this place. Stella. Their names, eh? One here, na gold. But I they call am goat. Haba, Oga Lord! why you go dey call me goat Now I'm too waiting now. Which can never be that one ni? When person know they pay money when they stay, no be goat to the person be. I don't like him, o, I don't like him. Leave me oh! One here saying be good, Eh? Now him be the person wey I just tell you. The other one say na Omalecha, but I cut am since wey e come e no dey pay i dey call am oma i leave that chalecha until my money complete uh -huh. e get one wey dey here say be chelsea e leave to be man u you understand what i'm saying and another one dey this one wey dey here na breeze dey carry am dey travel e no dey chop when the rest people come you go see them yeah okay, meanwhile make i go show you to their room okay. make see dem dey thief cloth for here oh. sorry na mistake i take talk am una oh, no dey thief cloth what about person talk lost person top no loss for this place. so oga landlord so you just decide to bring us out somebody will just come. leave am na make you open our yansh outside make you open our yansh outside now. uh, na so they dey do. Uh, no problem sha as far as say you no go give us headache if you no go cause problem for this compound uh, you go feel you go still manage you. if you cause problem we change am for uh -uh. you uh-uh. you see you we dey know me for here o look my face everybody know me for here na me be update mama oh. updation mama you do too much you oh, collect i go laugh am for your unit. before i go kunash let me go and show you where you go stay here. okay sir <laughs> nice meeting you all. Uh, they don't understand english they say look here. okay <laughs> ah nice see <laughs> you nona. una we whatever. this her make we make she for head make she try am for here now. abeg ah, o ma go better sister. like you help me see any bucket here wey i i keep am here say make i go inside make i go carry wetin i go use baff o as i come i no see bucket i no see water abeg help me see. Ah. no be me you just see waka enter inside na how i wan take see your bucket. ah ah wetin dey happen abi thief don dey for dis compound like dis. Ah, eh. who carry my bucket? um, um, gold abeg you me see any bucket um, water be, go and keep here i wan say may i go inside may i go carry wetin i wan use back i no see am again abeg help me see am. i no understand as marine spirit as mami water as mermaid or as as which of them. madam calm down na you never reach like that na wetin happen. abeg abeg abeg you no tell me to calm down i dey waka make i go find say i wan chop this one afternoon you come dey ask me stupid question abi dey mend. ace hold am for there wetin happen. na harmless question na ask you like this o. Oh whether you help me see bucket wey water dey inside wey i wan use baff na i act like this o oh. so. eh abi if you help me see am make you bring am. i no see am. simple you die as you answer am you die. if I no go better for anybody wey carry my fit use baff now eh abeg you go help me find me any bucket make i use baff. i get i get abeg dis one dey pepper my body say i keep. e no go better for anybody anybody wey carry dat bucket e go disappear as my bucket disappear. come collect na you don do na come collect bucket na abi you no want am. take see dis bucket like dis i no get you you misplace your own i just wan know i just wan know eh na my roommate get am gold abi yes so na gold na im steal dis my pocket and he come deny say no be im steal dis my pocket i no understand wetin you mean by dat one gold ewu ewu who be dat come outside come outside who be dis mad woman wey dey shout my name like dat na you give me the name abi na your papa give me the name wetin happen wey dey shout my name like dat so now you steal this my bucket you come even deny say no be you stealer. which bucket This my bucket Why? i ask you that time you say no be you stealer. you even dey tell me say why i dey shout why i dey curse and finally now you steal this my bucket so you be thief madam point of correction i not steal your bucket i not thief am na collect i collect the bucket besides they not write your name for the body of the bucket i go take know on na your own i collect the bucket use am soak my dirty clothes chicken mm. i not thief am why you not return when you collect her? why you no return the bucket since na collect you collect am ole onyu you thief my my bucket you still dey tell me you get mad dey tell me say na collect you collect am dem dey just see bucket dey collect am eh e be like say something don dey worry your head eh you see my bucket you get mad dey tell me say you collect am something dey worry e be like say you no know who you dey follow dey talk like this o you be thief now why you why you tell me say you collect am dem dey collect bucket like that eh wetin be your problem sef why you dey shout. abeg shout no dey tell me dat thing why i no go shout why i no go shout e be like say something don dey worry you too eh person steal my bucket dey tell me say i dey shout which one be your own for inside e be like say something don dey worry both of una o eh which one be this one now. abeg leave me so i make you dey shout like mad dog. oh na for their body be my problem be that see they better see anytime where they look for my trouble again anytime where they look for my trouble i go give them the way where they want them. Yeah, i go give them the way where they want them. e I say they don't even know who they follow they they they play they think they're not play they think they're not play they don't know anything hmm. but wait oh, do you know i'm still surprised hmm. gold stealing buckets hey as if she doesn't have hers hey wahala you get you no go see for this compound. Hmm. i think she did it deliberately she just wanted to look for your trouble you know you are new in this compound. that one na her own cup of tea na her own cup of tea. make them just mind their business in this compound this time around on a violence they carry the waka anybody wey anyhow wey they want i go they give them. na like that i go they do am because this nonsense i no go to let them again No okay, Jerry. How did people remove your wig? Yeah. Ah, ah. Wig where you buy? When did you buy it? Safe? Ah, ah. ah, they don't, they, they, they, they, don't try me. They don't, pass their boundary. This time around, I go set trap for them. I go set trap for them. See my wig. See my wig now. <laughs> Hey, hey if you see wetin <laughs> this idiot dem do me <laughs> eh. koko they demand for money o wetin she dey ask for like this, no be beans o oh. ah i no understand this one how much you come demand for now Since five k. Uh -uh twenty-five k. i dey tell you. omo the money too much abeg. e too much na uh -uh. Ah. where she want me to steal that kind money from. i want her o. nínú aṣáwó náà. omo What we go do now. Eh? but the money too much haba wetin sef she wan buy car. mama you get twenty-five k you no buy motor you no get option o see because see sef you don dey lose customer o you dey right hope you no go carry the thing go give am that person now no ah, you get point we need am we need to uh, because we don lose customer true true we need money ah, nothing goes for nothing mo try raise am give her. ah no money just much, na the issue na for customer nothing go for nothing. Because you need that? say charles call me for phone this guy call me They give me voice They holler for me dey tell me say why me i go fight with dat stupid girlfriend no be only dat one o im come dey tell me say dey threa ten me dey give me order dey command me make me i go go beg dat im stupid girlfriend love and make i go apologize to chelsea wait dis thing wey you just comot for your mouth so oh, you mean am i mean na joke you dey joke i no fit dey joke with dis kind matter na i dey serious Wait, wait, wait, wait, wait, wait. I think say you put this guy for bottle before. How will crow waka come comot for that bottle? Now the matter still they confuse me like this o. Oh. So I no understand how him take Who open the bottle for am? Wait o. Oh. Then buy something I be then use jazz I be then use charm for am. Shebi Koko talk say that beat that waist beat say the power wey dey there na authentic say nothing fit do am so how come the power don use don die don kiri comot how come. even if dem use charm wait o oh. you pay koko that her money complete i promise her say i go balance her up next week na wetin i tell her be that mess up guy. see eh babe they no dey owe koko money e no get as e wan be she go vex comot the the the the spiritual power from that waist bead she don comot am they no dey owe am money eh ah god. you sef you dis girl wetin you use the money do now wetin you use am do. ma no vex one urgent matter like that just come up so the money wey dey my hand i can settle the matter first come to us, I go balance her next week. I bet man, I no vex. Urgent matter just come up. Urgent matter just come up. This matter we don't come up e No, you know the urgent. See as big babes like us, we dey we don't dey fight those church rats. It's e supposed to be like that. Now wey the matter don't happen like this now, wait till we go do? Now the same question me i still they ask o it's our obsession, updation man. make i use my brain now. make i rack my brain. see wetin we go we go carry that money go meet koko very early tomorrow morning make she help us rectify this issue o ah ah everywhere need to soft for us o. Oh. no problem i go do am if na i go do am. hope you hold the money for me. i hold the money na i go do am because me like this ah i don miss my chance i don miss am i don miss that guy. Oh. na the money you dey miss abi na him you dey miss which one. i dey miss the two you know say dat guy sabi knack.